turashimire ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika abari uganda mu karere ka kisoro namwe mukatwumva atankomazi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diane nininahazwe ingingo nkurunkuru ziyagize mu gihugu cy'u rwanda ikigo kijejwe kwitaho amagara y'abantu rbc cemeza ko umwana umwe mu bana cumi bafise hagati y'imyaka cumi n'ine na cumi n'umunani aba afise ikibazo co mu mutwe kuno munsi isi himbaza umunsi wahariwe kwitaho amagara meza yo mu mutwe abigeze kuba bafise indwara zitandukanye zifatira mu mutwe bemeza ko bitoroshe kuba mu bibano bitandukanye vy'ico gihugu njye nari maze kwirukanwa ahantu harindwi kuko ngo nye ni umuntu wafataga imiti y'indero saba akazi najya muri banke hashira ukwezi kumwe umuntu akazana inkuru kwa jera jera ati e warasaze ntabwo nasaze ahubwo mfata imiti meze neza toya amafaranga ngitoza yatwika najya kwigisha veteri yamenya gatoya uyu ni umwe mu bigeze kuba barwaye indwara zo mu mutwe mu gihugu cy'u rwanda ubuhamya bwiwe burimo uko yakumiriwe murabwumva handi hato hakurya yo mu rwanda mu burundi amashyirahamwe yigenga ntiyakiriye co kimwe ingingo ya onu yo guhagarika umurwi wayo wari umaze imyaka itanu ukora amatohoza ajanye n'ivy'agateka kazina muntu navyo turabigaruka ko hirya nino ku isi sosiyete ya moderna yagirizwa kwirengagiza ibihugu bikenye mu gutanga incanco za covid ya cumi n'icenda ido n'ido ni mukanya isasi reka ayagezweho hirya nino ku isi tuyahere mu gihugu c'uburusiya kivugwamwo impanuka y'indege yo mu bwoko bwa l amajana ane na cumi yahitanye abantu cumi na batandatu ikomeretsa indwi iyo ndege yakorotse igeze mu karere kitwa tatarsan ubushikiranganji bwo gutabara muri ico gihugu bwatangaje ano makuru bukaba bwavuze ko abantu mirongo ibiri na batatu aribo bari bayirimwo ubwo bushikiranganji bubandanya buvuga ko muri indwi bakomeretse umwe gusa ariwe aremvye naho uburusiya bwateje imbere amategeko ajanye n'ivy'umutekano umutekano wo mu kirere biciye mu gusuzuma cane utunenge tw'indege muri ico gihugu zirakunze kugira impanuka mu kwezi guheze twibutse ko insanganya y'indege yo mu bwoko bwa antanov yahitanye abantu batandatu yindi yakorotse mu kwindwi naho ihitana ingenzi mirongo ibiri n'umunani zose zari ziyirimwo mu gisata c'amagara y'abantu ikinyamakuru the new york times candikira muri leta zunze ubumwe za amerika cagirije sosiyete ya moderna ikora incanco za covid ya cumi n'icenda kurungika incanco zayo mu bihugu nka vyose bitunze ikirengagiza ibikenye mu gihe iba iriko yegeranya amabiliyoni y'inyungu the new york times yavuze ko ivyagirije vyayo bishingiye ku makuru yavanye mw'ishirahamwe ryitwa airfinity rikurikirana ku mwanya ku mwanya ibihugu birungikwamwo incanco kubw'ico kinyamakuru sosiyete nyamerika moderna imaze kurungika doze za baba umuriyoni umwe gusa mu bihugu bikenye mu gihe iya pfizer yo yarungitse miliyoni umunani n'ibihumbi amajana ane johnson and johnson nayo irungika izababa imiliyoni mirongo ibiri na zitanu hambavu y'ibi the new york times yemeza ko ifise amakuru y'uko ibihugu bitaratera imbere bigura incanco za moderna amafaranga menshi ugereranije n'ay'ibihugu birimwo amerika n'ibindi vyo ku mugabane wa buraya bigura izo ncanco nyene the new york times ivuga ko incanco za moderna zikinga neza ubwandu bwa virusi ya corona gusumba incanco z'ayandi masosiyete hagati aho tukivuga ku vya virusi ya corona mu butaliyano abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi bihaye amabarabara biyamiriza ingingo isaba abakozi bose baba aba leta canke abikorera ivyabo kubwirizwa kwerekana ko bacandazwe n'ingingo izotangura gushirwa mu ngiro igenekerezo rya cumi na gatanu uku kwezi abakozi n'abakoresha bose batazokubahiriza ino ngingo bazobihanirwa kaminuza ya johns hopkins ifise icicaro mu gisagara ca baltimore co muri leta ya maryland aha muri amerika yo ivuga ko ku isi yose abanduye virusi ya korona bageze ku miliyoni amajana abiri na mirongo itatu n'indwi abimaze guhitana bababa imiliyoni zitanu incanco zimaze gutangwa akaba ari biliyoni zitandatu na miliyoni amajana ane ijwi rya amerika ayo makuru yose abagezeho ijya nino ku isi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram na facebook ni wa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari
amakuru iri kujya mu bakozi ba international medical school bari bafatiwe agatema rindi na fizi centre ahitwa kakela atangazwa n'umuyobozi wa sosiyete sivile muri baraka bwana itunda maisha be uyu muyobozi wa sosiyete sivile ahamya yuko abo bakozi bari bamaze igihe kigera ku minsi ine barashimuswe barekuwe ejo ariko uburyo barekuwemo nimba baratanze amafaranga cyangwa batarayatanze ntabyo baramenya ku ruhande rw'umuyobozi wa teritwari ya fizi bwana mutupila kawaya eme yatubwiye yuko ko irekurwa ry'aba bakozi adashobora kurihakana cyangwa se ngo aryemeze kuko nta makuru international medical call yari yamuha ahubwo yadusabye yuko twabaza ayo makuru iryo shyirahamwe gusa ntitwagize amahirwe yo kuvugisha imiryango y'abo bakozi kuko telefone zabo ntizanyuragamo twagerageje kuvugisha international medical call bijyanye n'irekurwa ry'abakozi baryo ntibyadukundira ariko bamwe mu bakozi bakorera andi mashyirahamwe akorera mu mujyi wa baraka batashimye yuko tuvuga amazina y'amashyirahamwe bakorera nabo bemeza yuko abo bakozi barekuwe ariko batazi uburyo barekuwemo aba bakozi b'ishyirahamwe rya international medical call bari bashimuswe tariki ya gatanu y'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ubwo bari bavuye baraka bajyanye imiti ku bigo nderabuzima bya rumanya kanguri n'abara bose ko ari batatu ni abakongomani ubusanzwe amashyirahamwe akorera muri utu turere abakozi babo bashimuswe ntakunze kuvuga ikiguzi aba yatanze kugira ngo barekugwe mwumenya yuko atari muri fizi honyine hagenda hagaragara ibikorwa byo gushimuta abantu ahubwo no muri teritwari ya Uvira uyu muco wo gushimuta abantu wafashe intera ikomeye kuko hari aho babura aho bashimuta bagashimuta n'inka nyuma bene zo bakaza gutanga amafaranga ari hejuru y'ibihumbi bitatu by'amadolari kugira ngo bazibasubize amakuru atangwa n'igisirikare agenda yerekana yuko umugwi wa mayimayi n'inyeshyamba z'abarundi bakunze gushimuta abantu n'amatungo mu kibaya cya rusizi naho abakozi bakorera amashyirahamwe atandukanye muri fizi bashimutwa n'udutsiko tw'abantu baba bitwaje imbunda vedase ngabo ku bwaradijwi ry'amerika uvira mutara kivu y'epfo vedaste ngabo tugukengurukire nari nabice ku masonga nkitangura inama nkuru ijejwe agateka kazi na muntu ya onu ku muhingamo wo kuwa gatanu w'ino ndwi yarakuyeho umurwi w'iryo shirahamwe wari umaze imyaka itanu ukora amatohoza ku gateka kazi na muntu mu gihugu c'u Burundi haciye hagenwa umuhinga yigenga adasanzwe azohora akurikirana ico kibazo abatari bake mu haranira agateka kazi na muntu muri ico gihugu babona ko amakungu ariko araheba Uburundi bukebuke yamara ku bandi bakorera mu gihugu bobo akamwemwe ni kose idonido na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru akora ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda amatora yakuyeho umugwi w'ishirahamwe mpuzamakungu oni ukora amatohoza ku burundi yabaye kuri uyu wa gatanu geneve mu busuwise aya matora y'ibihugu bigize inama nkuru ijoro agateka kazina muntu muri oni yemeje ko hajaho intumwa idasanzwe ikora raporo ku burundi raporteur special isubirira uwo mugwi ukora amatohoza ingingo ishiraho iyo ntumi idasanzwe izo bijejwe gukora raporo ku burundi muri oni ivuga ko akazi nyamukuru kayo ari kuba ijisho n'ugutwi kwa oni ku vyerekeye agateka kazina muntu guhanura leta mu ngingo zerekeye agateka kazina muntu kuba hafi y'amashirahamwe adakeya n'ivyicaro vya politike hamwe n'umugwi wigenga ujeje uburenganzira bwa muntu muri ico gisata oni ibona ko kidasanzwe nawe biri uko umuhinga yigenga yakoze cyane mu byerekeye agateka kazina muntu muri oni ari geneve yabwiye ijwi ry'amerika ko ari akaryo kuri oni ko gusohoka buke buke mu bibazo by'uburundi uyu atashimye ko amazina yiwe amenyekana kubera akazi akora i geneve yagize ati oni ishaka kwikurayo gahoro gahoro iyi ntumwa nta nguvu ifise nk'iz'umugwi udasanzwe wari umaze imyaka itanu nta n'ubuhinga n'abahinga bahanitse azokoresha erega ku isi hasigaye hari ibindi bihugu bifise ingorane zikomeye kurusha uburundi ibi n'ishami ryigenga rigiteka rirabizi ansheni ko yagize atwara iri shyirahamwe rihaniye agateka kazina muntu riri mu yarenga mirongo ine harimwo na human rights watch yaheruka gusaba ishami mpuzamakungu oni k'umugwi wayo ukora amatohoza wokongegwa ikiringo ari kuri mikoro y'ijwi ry'amerika bariko barabyumvikwa kuko murapoteri sipesiyare bashyizeho ajya utwara uburyo buke ukugira uburyo buke nuko n'ibyo ushobora gukora biba bike bivuga ko rero ibikubera mu burundi byoba biriko biribagirwa kuba kwatetse umwanya kandi nicyo bakivuze ko aya mashirahamwe abona ko igikorwa gikomeye gisigaye mu baharanira agateka kazina muntu b'abarundi aho kuba mu biganza vy'amakungu umurazi usumba guhuma muri iteka twakiye neza ingingo ishyiraho umuraporoteri sipesiyare naho atari byo twari twiteze kuko nitwizera ko ari ikiganiro kizotangwa n'uwo muraporoteri sipesiyare gusa by'ukuri ibikubera mu burundi bizoba biriko bisabye n'ibyibagirwa tukaba twiteze ko uburundi nabwo bugiye bukamuha n'imiburire bukamureka agakora nk'uko babisabye n'ubwigenge ajya mu gihugu nayo ku mashyirahamwe nk'aya akorera mu burundi yo yavuga ko ishyirahamwe mpuzamakungu oni ryari rikwiye gukuraho iyo migwi n'abahinga bakurikirana agateka ka zina muntu mu burundi kuko ku bwayo ubu icuka ari ciza kuri mikoro y'ijwi ry'amerika gerard hakizimana atwara ishami foricone f ku izina ry'ayarenga mirongo itanu yaheruka kwandikira oni asaba ko umugwi wayo ukora amatohoza wovaho twakiriye nabi ishyirwaho ry'umuraporoteri sipesiyare ku burundi tubona ko atari akenewe mbere twe dusaba ko n'igihugu kitomuha ikibanza ni uko hagati y'akazina muntu kifashe neza ikindi ni uko tumaze kubona ko bene aba bantu usanga ahanini bakora bahiga inyungu zabo n'abo bikorana ni uko urabye nyir'icyo mukuru w'igihugu ari mu bantu nawe baharanira agati y'akazina muntu kuko iyo ariko aravuga arasaba ko atamurundi akwiye gutoteza uwundi umugwi w'igihugu jero w'agateka kazina muntu cnidh wabwiye ijwi ry'amerika ko wowe ubandanya akazi kawo ko kuvugira abahohotewe sixte vinyine muraba atwara cnidh iyo tubonye ko hariho ikintu cyashyitse umuntu akabugwa irengero icya mbere ni ugushyikira inzego zitandukanye z'umutekano hanyuma tugashikira n'izindi zose inzego bikorana mu butungane kugira ngo tubaze ko bamaze kumenya izo nkuru kandi ko ari ikigo kirakorwa muri anketi duheruka kugira hariho abantu bashika kuri batatu canke bane tuza twarabonye kandi twari tuzi ko abo bantu bazimiye aha n'umukuru no w'igihugu evariste ndayishimiye aho yari mu nama ya oni i new york muri leta zunze ubumwe za amerika mu kwezi guheze yari yasiguye ko uburundi butagikeneye kugumizwa ko ijisho na oni mu vyerekeye agateka kazina muntu ati dufashe kano kanya kugira ngo dusabe inama nkuru ijejwe y'agateka kazina muntu muri oni kuraba mu buryo bubereye no kubona neza ko uburundi buri ku buragira utwigoro dukomeye mu gukingira abanyagihugu igihe cyose oni canke ico gisata cayo kijejwe agateka kazina muntu kigerageza gufata uburundi nk'agahugu gahotera agateka kazina muntu ni ukuri ntaco bizoteba ngo bicikeko et tout simplement contreproductive uwo mugwi wa oni wakuweho wari washinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu ntoreka za politike zatumye abarundi barenga ibihumbi amajana ane bahunga igihugu abandi bakicwa nk'uko oni ibisigura wari umaze gushyira ahabona ivyegeranyo bitanu birimwo n'amazina y'abakekwa gukora ayo mabi y'agateka kazina muntu yahawe ndetse na sentare mpuzamakungu mpanavyaha isanzwe yaratanguye amatohoza nyezina ku burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi Zimbabwe. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda isi yose uno munsi irahimbaza umunsi wahariwe kwitaho amagara meza yo mu mutwe mu gihugu cy'u rwanda ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu kijejwe ubuzima rbc mu mpfunyapfunyo bwerekana ko iki kibazo gihangayikishije abatari bake ndetse n'ibitigiri by'abana bakiri bato bagendana izo ndwara akaba ari byinshi murabyumva mu nkuru ya mugenzi wacu asumta kaboyi yaduteguriye ari kigali mu rwanda ubushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu rwanda rbc bwibanze ku bantu bari hagati y'imyaka cumi n'ine na mirongo itandatu n'itanu bugaragaza ko umuntu umwe kuri batanu afite ikibazo cyo mu mutwe dr ivona kayiteshonga umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe muri rbc asaba abanyarwanda gutinyuka kwisuzumisha indwara zo mu mutwe kuko ari indwara nk'izindi ntabwo biteye ipfunwe kuboneka kwa muganga twagiye kureba inzobere mu bijyanye n'ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe kuko ni indwara nk'izindi iyo mu mutwe hatameze neza numva ko nta n'ikindi kintu wavuga ko kimeze neza muri wowe ntabwo wagira imbaraga zo gukora udatekereza nubwo mu buvuzi iyi ndwara ifatwa nk'izindi abagize ibyago byo kurwara mu mutwe bagaragaza akaga bahuye nako nibyo umugabo twise karinda kuko adashaka gutangaza umwirondoro we yumvikanisha indwara y'umutwe iterwa n'ibintu byinshi imbaraga zo kurwana n'ibibazo zikaba nkeya ugatangira nyine uva mu rugo ugenda imyambarire isuku nkeya n'ibindi kugera aho nyine ugenda ukajya mu muhanda ibyo byose byagiye bimbaho abantu bakakwita ikigoryi bakakwita icyo bashaka ngewe nagiye kugira icyifuzo cyo kuvuga ngo ngewe abantu ntabwo ari beza reka nigire muri nyungwe njye kwibanira n'inyamaswa wamfasha akanjyana indera niho yankuye uyu mugabo ugeze mu kigero cy'imyaka mirongo itanu agaragaza ko niyo wivuje ugakiriye indwara akatuka kugumaho njye nari maze kwirukanwa ahantu harindwi kuko ngo ndi umuntu wafataga imiti y'indera saba akazi najya muri banki hashira ukwezi kumwe umuntu akazana inkuru kwa jera jera ati eh warasaze nti ntabwo nasaze ahubwo mfata imiti meze neza toya amafaranga njye utazayatwika ubwo nkaba nasohotse najya kwigisha diregiteri yamenya ko ndi umuntu ufata imiti y'indera akambaza nkamwemerera kuko si ikintu cyo guhakana amara kumwemerera akavuga ati nibyo koko urabyemerera ntabwo ndwayeho ubwo mfata imiti nk'uko n'undi wese yafata umuti wa diyabete kandi akaba ari umuntu ukora akazi atoya ati mvira mu kigo kuko ikigo cyanjye kizabura iki abanyeshuri bimaze kuba inshuro zirindwi rero njye nibwo nafashe umwanzuro navuga nta ikintu gikwiye gukorwa bwana karindwi izina twamuhaye yasobanuye ko amaze kwirukana inshuro nyinshi mu kazi yafashe umwanzuro wo kureba uko yakwihuza na bagenzi be bagashinga ishyirahamwe ribahuza karinda avuga ko bamaze kugira abanyamuryango bakabakaba ibihumbi bine ariko kugeza ubu bakibabazwa n'uko usanga umuryango nyarwanda utaraha agaciro abarwayi bo mu mutwe ubundi dufite ikibazo ngo umuntu uri mu mwobo uri mu mwobo uri kurya imiserebanya n'udukoko dutambura muri iki gihugu nta muntu responsable nicyo kibazo dufite ngewe birambabaza nta bije ngera ya leta nta modoka mfite nta karibira nta n'umushahara ngira uva muri guverinoma ariko nkumva amwe yarampamagaye ngo hano hari umuntu wawe ngo ngwino ngo umurebe abantu baragenda bajya hariya batiririmba ntaririmba bamuhereza igiceri yongere umwana atambura bwambura undi atambara nta muntu uraza avuga ati musigaho turasaba rero inzego zibanze cyane cyane guturuka mu murenge nk'uko higishwa ngo kuboneza urubyaro nk'uko higishwa ngo akarima k'igikoni ibyo biganiro bibeho habeho mobilizasiyo abashinzwe ubuzima bwo mu mutwe bagaragaza aho kugira ngo abarwayi babashe kwitabwaho buri wese akwiye kubigira ibye ugomba kumwitaho ni wowe wamubonye ni jyewe iyo ageze ku muhanda aba atangiye guhohoterwa kuko mu muhanda hari ibibi byinshi cyane cyane iyo umuntu arwaye atameze neza urubarwa buri wese rurakenewe kugira ngo umuntu atazagezaho kujya mu muhanda kugeza ubu mu rwanda indwara zo mu mitwe zihiganje ziranyuranye ariko abashakashatsi bagaragaje ko iziboneka cyane harimo agahinda gakabije kihariye cumi na rimwe n'ibice icyenda ku ijana iyo umuhangayiko yihariye umunani n'ibice bitandatu ku ijana ihungabana riterwa n'ibihe bikomeye umuntu yanyuzemo ryihariye gatatu n'ibice bitandatu ku ijana indwara yo kunanirwa kwifata ku ngeso runaka yihariye gatatu n'ibice bitandatu ku ijana n'igicuri gifite kabiri n'ibice icyenda ku ijana dr kayite shongo uyobora ishami rishinzwe ubuzima bwo mu mutwe muri rbc avuga ko ikindi giteye impungenge ndetse gikeneye ingamba zihariye ari uko mu rwanda umwana umwe mu bana icumi b'ingimbi n'abangavu bafite hagati y'imyaka cumi n'ine na cumi n'umunani aba afite ikibazo cyo mu mutwe asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali ijwi rya amerika turabandanya n'ibiganiro byacu by'uno munsi remi gakwaya ni umusore w'imyaka mirongo ibiri n'itandatu yahungiye mu gihugu cya malawi avuye mu burundi mu bihumbi bibiri na kabiri mu minsi iheze aherutse gutoranwa nk'umwe mu mpunzi zikora ibikorwa bidasanzwe change makers mu ikambi ya zaleka iri muri malawi mu byo ashimirwa harimo kuba yaratanguje ishuri ryigisha impunzi ibijyanye n'ubuhinga bwa none hamwe no gufasha impunzi kurondera imirimo bakoresheje internet ndetse no kubaka za applications zitandukanye zikoreshwa n'ibigo bitandukanye kugira rero ngo ibikorwa byiwe n'ibindi by'izindi mpunzi bimenyekane babifashijwe n'ikigo inua Uh, catangujwe na bwana inosa magambi nawe amaze igihe mu gihugu ca malawi aho yagezeho nk'impunzi mugenzi wacu edi rwema yaganiriye n'aba bagabo bombi ku bikorwa by'ingirakamaro bimaze gukorerwa mu ikambi ya zaleka n'umwimbu bimaze kugeza ku baba muri iyo kambi reka bwana magambi abe ari watangura kutubwira uko iciyumviro cyo kumenyekanisha ibikorwa by'impunzi camujemo amahoro neza edi mwakoze kutumire mu by'ukuri je navukiye mu buhungiro mu buhungiro ibikorwa byose maze kuvukira mu buhungiro maze gukora ibikorwa bitari bike nasanze hari abantu b'impunzi bafite ibyumviro byiza bidasanzwe kandi bariko barakora ibikorwa bidasanzwe ariko batazwi no mu gihugu barimo canke mu bihugu bapuyemwo canifuza ko nokora igikorwa cotuma kibamenyekanisha kandi kiba kibongera kikabigisha mu bikorwa bariko barakora kugira bagikore uburyo bumeze neza kandi bishikira abantu benshi ibyo bikorwa wabitangiye ryari ese kugeza muri uyu mwanya tuvugana hari abo bantu wamaze kumenya umaze kugaragaza ku buryo ibikorwa byabo byaba byaratangiye kumenyekana ishyirahamwe rero rya inuwa consulting ariryo rigamije kumenyekanisha ibikorwa by'impunzi zikorera mu nkambi yabitangije mu kwa kane kuri ubu sinumva ko hari inyungu nini zimaze kwerekana ariko ndabona neza yuko abo tumaze kwerekana ku bikorwa byabo hari akamaro kanini bimaze kuboneka hariho nk'umwe bamwanditse mu kinyamakuru cya hano muri malawi ashimira ibikorwa ariko arakora kandi ndizera yuko mu minsi iri twabanira kuyikora n'uburyo bw'imfashanyo buzoboneka ku bantu tubandanya twerekana tugaragaza ibikorwa byabo kuko ndazi abantu mu by'ukuri bagenda bafasha bo mu kinyarwanda bita ngo baterampunga bamaze kugira intere bamaze kwiyenteresa buri wese turakora kugira babandanye kuyaga n'abo bantu baraba ukuntu bubafasha kugirirwa bakora bitera imbere umwe mu bantu uwo muryango wanyu ugerageza gufasha kumenyekanisha ibikorwa bye ni remi gakwaya aba muri iyo nkambi ya zaleka mu gihugu cya malawi remi gakwaya nawe turi kumwe kuri telefoni remi gakwaya wiriwe neza twiriwe neza amakuru yanyu amakuru yacu ni meza gerageza utwibwire hanyuma unabwire abakurikiye ijwi rya amerika ibikorwa ukora muri iyo nkambi n'ibikorwa ki yewe nka kujya bivuze nditwa remi kandi ndi muri malawi nk'impunzi ndabaye impunzi ntakajya ababyeyi banjye bose mu gihugu bisanga mu gihugu cya malawi ariko nisanze mu gihugu cya malawi kubera ibintu bitandukanye n'ibizitizi byinshi by'ubuzima bw'impunzi mu nkambi nicyo cyatumye ntangura ishyirahamwe rifasha impunzi kwiga ibijyanye na tekinoloji ariko kurondera uburyo abantu bari mu nkambi bashoboye kuronka akazi kuri interineti icyo nicyo cyatumye dutanguza organization yitwa technolab yigisha impunzi ibijyanye na tekinoloji gukora ama application yatandukanye kugira ngo burya bumenyi baburonse bingire mu ma platform y'akazi menshi ahari muri interineti bashobore kuronka akazi gatandukanye kandi akazi kasha gafasha ubuzima imibereho yo ya buri munsi y'impunzi n'abaturage baba mu bijiji bya hafi ngaha mu nkambi ya zareka hanyuma umuntu yakwibaza gakwaya wavuze ko uri impunzi wagiye mu buzima bw'ubuhunzi umaze gutakaza ababyeyi bawe wowe ubwo bumenyi wabukuye ndarize ndakora ubushakashatsi butandukanye muri ubwo buryo niho ndasanga naciye ndongera ubwenge ndiga ndamenya ibintu bitandukanye byinshi bijyanye na tekinoloji ariko n'ubundi nzica ndaciga mu bigo bitandukanye kugira ndongere ubumenyi bwanjye gerageza utubwire muri make kuko waba uruvuze ko ugerageza kwigisha impunzi bagenzi bawe uburyo bwo gukoresha za mudasobwa cyangwa se interineti mu gushakisha imirimo kugerageza guhanga za apurikasiyo zitandukanye kuva utangiye gukora ibyo bikorwa n'iki wavuga ko umaze kugeraho nk'umusaruro kuva ntanguye ibi bikorwa ndabonye byarafashije cyane cyane impunzi aho ndatanguriye kubera hariho amapapurikasiyo twagiye dukora yafashe impunzi dayiregitima urabye nk'igihe giheze umwaka uheze hariho ikibazo cya kovidi abantu benshi abakozi benshi ntabwo bari baza mu nkambi so twaciye dukora apurikasiyo ikora ikoresha tekinoloji ya ussd kandi yafashijwe na unhcr na prime malawi kugira ngo ifashe impunzi zishobore gutwara ibibazo byabo kuri un bakoresheje amafoni asanzwe kubera impunzi nyinshi zifite amafoni mato mato bayita fita foni ariko turetse n'uko muri uyu mwaka nyine uheze twashoboye no gutangura gukorana na ni na leta ya malawi kubera yabonye ibikorwa duhaye dukora ubu duhaye dufasha ntabwo tugifasha gusa impunzi duhaye twigisha n'abaturage bazungurutse muri bijiji tubigisha ibijyanye na tekinoloji tukabigisha programasiyo barangije kwiga programasiyo ubu turafite abantu bane barota akazi kuri upwork bahaye bakora ntabwo aba ni abantu bari badafite uburyo bwo kuronka akazi ahantu hose ariko ubu batanguye gukora akazi batanguye kubona uburyo n'ubwo buryo duhaye dufasha tuvana abantu ahantu hadafise umuco gushika ahantu batangura kuba bafite akamaro bashobora guteza imbere ahantu bari kandi bagateza imbere n'igihugu cyose nk'inzitizi wowe nk'umuntu uba mu nkambi wakabaye wifuza kuba hari ibindi bikorwa wageraho ariko ugasanga ibyo wifuza ntubigeraho nk'inzitizi uhura nazo cyane cyane nk'impunzi ni izihe kugira ngo ube wagera ku bikorwa ubundi abandi banyagihugu bageraho wowe udashobora kugeraho uravye uri impunzi hariho ibintu byinshi bihura navyo bikurikirana na status uba ufite so icya mbere cyo ni hahandi uba ufuta udashobora kwidegenza cyane naho uba ufasha mu buryo butandukanye ariko hariho akantu kabura kakandi ko ko kwidegenza ugashobora gukora ibintu ariko n'ibyiyumviro ukora ikintu kimwe ukaronka ibindi byiyumviro ariko ugasanga bibyo byiyumviro kugira ngo bishyirwe mu ngiro hariho ibintu inzitizi nyinshi zivanye n'ukuntu na sitatusi cyane cyane sitatusi uhari ukoresha kandi ahantu uturuse nibyo bintu usanga biteza umuntu inyuma ugasanga aho gutera imbere umuntu ikintu yakoraga agasanga ntabwo yabishoboye kubikora ahubwo ahasubira inyuma urakoze cyane inosa magambi kuri izo mpungenge za remi gakwaya avuga ko impunzi zifite ubushobozi hari byinshi zakora ariko rimwe na rimwe bagahura n'inzitizi z'uko bari impunzi batemerwa mu gihugu kuba bagira inkunga batera ku gihugu kugira ngo nabo bashobore kwiteza imbere ibyo bintu nk'amwe mu bafasha mubikoraho iki ku buryo izo mpunzi zakumva ko nubwo zifite ubushobozi ubwo bushobozi bwabo buzamenyekanishwa kandi bugire umusaruro butanga ku gihugu mu by'ukuri icyatumye ntanguza iryo shyirahamwe n'icyo hanini kuko ntaje imyaka cumi n'itanu iheze nabonye inzitizi nyinshi cyane ibaze harageze yaho abantu bakora mu mashyirahamwe yafasha impunzi bahagarika imfashanyo n'inaronsi y'ibyo kurya amatoni ijana mirongo ine n'atanu y'ibiribwa ni naronse ugira abifashe impunzi mu nkambi icyatumye abizibira bavuga ati wewe uri impunzi ntushobora nta nshingano ufisi zo gufasha izindi mpunzi umva ibintu bitwenza udashobora gutahura izo mfungugwa zaziriwe irirongwe amezi atandatu byasaze yuko tuja muri geneve kurega kugira izo ndya zive irirongo jije mu nkambi ahantu ibirometero mirongo ine na bitanu ni ukuvuga rero ziziro kuba badazizi nicyo gituma navuga ati oya ibikorwa maze imyaka cumi n'itanu nkora biramaze gutera imbere bisaba koza rero kuri mirongo ine birashobora kubandanya ntabirimwo ariko reka ntanguje inuwa consulting kugira mvuganire abantu nk'abo reni ni uko sinzi ko yabikubwiye yuko aherutse etiyopiya kuza kwerekana ubuhinga afite muri tekinoloji aheruka mu buganda ni ukuvuga ibikorwa amaze gukora amapirime amaze kuronka ni menshi yo kwerekana yuko naho ari impunzi umutwe wiwe atabuhungiro ufise umutwe wiwe atari impunzi ukora mu buryo budasanzwe ku buryo n'igihugu n'ibihugu byoronka akamaro mu kuba karakora rero nibwo tugerageza gukura izo nzitizi kuvuganira impunzi kugira leta ya marawi ihindure amategeko yatuma impunzi zidashobora gukora ubwisanzure ibikorwa ziko zirakora nk'ibikorwa ariko arakora world bank banki nkuru y'isi yarayibonye ati oya reka dushiremo umutahe tugufashe ugira ibikorwa uriko urakora biboneke ni kuvuga ni ibikorwa byo mu rwego rwo hejuru cyane bisaba ko ubuvugizi bukenewe kugira igihugu gihindure amategeko agenga impunzi kugira impunzi zibikore mu bwisanzure kandi biteze imbere n'abanyagihugu bityo gihugu cyoba cyarabakiriye urakoze cyane bwana inosa magambi akano ngaha duce dusozera amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongere abashikire kuri mikoro mwari kumwe na joe diane nini nahazwe ibiganiro n'amakuru byashyizwe hamwe na fatuma rimasi karara tubeme ku izina rya bagenzi bacu bose tukaba tubikebanuye tubifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose uko turi babiri jewe na karara turongera mu gitondo mu makuru azoba agezweho mu kurindira rero mu bw'ijoro ryiza banki no mu byanyu